We love your station. It's great. Listen here. Listen here. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. Niger Rendezvous with Cousin Legendary is live na Nigeria rendezvous be this on Top Ghana Talks Radio. We don't carry Nigerian rendezvous come again today, as we dey carry and come every Wednesdays and Saturdays on Top Ghana Talks Radio. My people, my people, how na day today? as we all sabi na naija matter carry come again today we don dey settle the matter we don dey settle and no be today but the matter no wan gree settle how far how we wan take run am nigeria my country one matter where they provoke plenty people na the naira scarcity where be the new naira scarcity no be just in na naira scarce na the new naira where dem just redesign na im scarce e no come finish for there the election where they happen this saturday where be 25th of february As matter take the go. This election will happen this Saturday, according to plenty people, they say na showdown. Una wey be WWE fan wey like to dey watch SmackDown. Una like to dey watch Monday Night Raw, Royal Rumble may we come take her to wrestlemania. na so dis election won't take be as some people take the tok they say they don't tire These old people who don dey rule us since independence nigerians don't tire day will be today i dey in a very good mood on top ghana talks radio on top nigeria rendezvous we go dey do giveaway that one be say we go dey dash una money we go dey dash una airtime plenty sengemenge. Now today will be today Now we dey start the giveaway on top nigeria rendezvous una wey don dey hear us no be today wey don dey feel us make una no worry we dey for una. My name be Cousin Legendary and I me be your host on Top Nigeria Rendezvous. on top the giveaway wey we go dey do today na that one i wan take open floor first make i water the ground. e dey very easy i go give you question you go provide the answer na to waka directly go facebook go youtube this video of nigerian rendezvous wey we dey stream on top facebook and youtube go there go comment your answer no be only your answer you go drop you go drop your mobile money number i give you the question you go produce them. drop them for facebook drop them for youtube with the hashtag gtr nigeria rendezvous hashtag ghana talks radio those two hashtag with your answer and your mobile money number It is very easy The two questions wey i wan give una today i know say e dey very simple for plenty people. e dey very easy you no need to waka go jericho to go look for the answer. The first question When did Nigeria become a republic? Very easy. Person like me This kind of question, if I dey sleep, where I dey snore, you come wake me up, ask me this question, I go give you sharply sharply. The second question, what is the capital of Nigeria? Those two questions provide the answer for Facebook and YouTube with the hashtag GTR Nigeria Rendezvous and Ghana Talks Radio. con add your mobile money number join. Very easy. Make we rush am sharply sharply. Make we enter. The tourists were carry come today as i take talk am before nigeria's general election e go happen this saturday wey be 25th of february 2023 former us president barack obama e con send message give nigerians because this election wey wan happen na one kind thing wey plenty people never see before even person like me i never see am before although we be see something wey dey similar in 1993 that time wey abiola contest to be nigeria's president na that time nigeria use the means wey dem dey call option a4 una wey no sabi history barack obama don talk. He said, Nigerians, make una ginger, make una day ready for this election. You know, say anything will happen. wey whole us president e come dey chook im mouth e chook mouth enter the matter you go know say na serious matter make we hear wetin obama talk at the come. hello today i want to speak directly to you the people of nigeria nigeria is a great nation and you can be proud of the progress you've made. Together, you've won your independence, emerged from military rule, and strengthened democratic institutions. You've strived to overcome divisions and turn Nigeria's diversity into a source of strength. You've worked hard to improve the lives of your families and to build the largest economy in Africa. Now you have a historic opportunity to help write the next chapter of Nigeria's progress by voting in the upcoming elections. For elections to be credible, they must be free, fair, and peaceful. All Nigerians must be able to cast their votes without intimidation or fear. So I call on all leaders and candidates to make it clear to their supporters that violence has no place in democratic elections and that they will not incite, support, or engage in any kind of violence before, during, or after the votes are counted. I call on all Nigerians to peacefully express your views and to reject the voices of those who call for violence. And when elections are free and fair, it is the responsibility of all citizens to help keep the peace, no matter who wins. Successful elections and democratic progress will help Nigeria meet the urgent challenges you face today. Both- as it dey go as it dey hot. obama don talk. e don stamp am but some people go still argue dem go say e no matter. but make you reason am how you go talk say naija election no matter. The most populous black nation the giant of africa as some people take the talk am um, plenty countries wey dey for africa dem dey watch nigeria dem wan use us do example dem wan follow on our in our footsteps dem wan sabi as we take dey run am um, make dem run am um, that same way but unfortunately the leaders wey we get then they shame us then they shame us no be small nigeria na better country na better government na we no get but this election where they happen this saturday make everybody ginger make una comot make una come vote in case if you no sabi Once we vote the wrong person enter, for the next eight years, na sufferness. That one be say you go minus eight years, Come up for inside the age where you go get. Those eight years Don't they wasted. just in case if you just dey join us we dey do giveaway on top naija rendezvous mobile money giveaway airtime giveaway we dey for you na two questions we throw comot the first question when did nigeria become a republic the second question what is the capital of nigeria. You go drop your answer for Facebook, drop one for YouTube with your mobile money number and the hashtag Ghana Talks Radio GTR Nigeria Rendezvous. Very easy. another matter wey dey for here one tragic incident We happened for naija on top evening of saturday Uwebi February 18. Now, so one accident happened along Abakaliki, Uwebi, the capital of a Ebonyi State. Then say eight Maduna University students, them burned to death. According to us, the matter take happened on top this Saturday then say these students then be they travel from port harcourt they go taraba state make una no forget universities within nigeria Then tell their students say make them go house for this break This election wey go happen make them go house make them go vote as dis Baduna students as dem dey waka from Port Harcourt they go Taraba State. As they reach for road wey they for Bakaliki, wey be the capital of Ebonyi State, na so accident happen. Critical accident. Na so di bus wey dem inside e catch fire sharply, sharply student wey dey inside bus dem start to dey jump comot. but unfortunately all di students wey dey inside di bus no be all of dem survive no be all of dem escape according to di report wey enter our hand eight madonna university students na die for dat accident dem say some of dem wey manage jump from window after wey be say di bus catch fire some pipo manage dem pass window escape most of dem na im injure critically. ah Tairi set set is not encouraging the way e sound in there just if you go up if you go left e just make you lose your mind. Oh, darling, this Ghana Talks Radio, nothing can ever work perfectly. New day, new problem. It's unfortunate. make we dey go on top naija rendezvous another matter waiting for here on top this new naira note as some people come out, then release statements, say federal government of nigeria and cbn Then tok say make pipo dey spend 500 naira 1000 naira note make una no forget our president our dear president sweet president you know say before before buhari been they provoke everybody if they vex everybody but nowadays buhari don't dey do normal you see this policy where buhari carry come so if e they make plenty nigerians happy at least the nigerians will get sense some people come release statement say buhari don tok am say make una dey spend the 500 naira and the 1000 naira note but cbn say na lie na lie say dat news we've una receive na fake news cbn come talk him. the only note wey they valid or the only old note wey dey valid na the old 200 naira note any other redesigned note wey una no wan spend una come talk say una go dey spend the old 500 naira note una go dey spend the old 1000 naira note na lie cbn say na lie anybody wey dem catch anybody wey dem giddy when they broadcast news say me could not spend them, then go punish them seriously. On top this narrow scarcity, normal normal na everybody this one dey affect no be say this one na just for the poor even the rich e come be like say na rich people dey suffer am pass one person withdraw one million naira yesterday according to am e say na two million na im dey collect that one be say you withdraw one million come pay 200,000 as per charges. As the matter take the go, on top this naira scarcity, commercial sex workers with dey for the federal capital of naija they don dey lament then dey cry then say wetin they happen wetin dey happen for naija market no dey. dis naira scarcity e get as e be. according to di commercial sex workers wey dey for federal capital According to them, they say due to the scarcity, their customers no get money again. And once their customer no get money, money no they enter their hand. Dem say their faithful customers where they patronize them, steady steady. they no they see cash again and most of them no wan they do e-transfer they no want to transfer money. one of the sex workers wey come the talk wey dey lament miss alexandra tricia according to her she says some of them then go dey price their market one thousand five hundred naira He said these same people normally when money been dey in circulation dem dey price dem 15k to 30k but these same people on top say money don scarce naira scarcity dey come dey price dem 1500 dem say make government wey be president muhammadu buhari government make dem help dem make dem help money circulate make their business fit dey move well well. just join us, no forget, we they do give away today on top Nigerian Rendezvous. We throw two questions come out. The first question When did Nigeria become a republic? Second question What is the capital of Nigeria? Those two questions go Facebook, go YouTube, go drop them. Come drop your mobile money number, join. with the hashtag Ghana Talks Radio, hashtag GTR Nigeria Rendezvous. as the election matter still dey go british high commissioner wey dey for nigeria katrina lang she don talk am say anybody any politician wey do nyamanyama wey do shege, for dis election wey wan happen dem go punish am no be small punishment dem go sanction am sanction everybody wey dey attached to am make we hear wetin she tok i dey come. So our policy is very similar to the Americans, so that we're watching very closely, um, and if we have evidence to suggest that an individual who isn't necessarily a politician, by the way, it could be um, somebody from the security side, it could be an individual citizen. It's not directed specifically at politicians. If anybody has incited violence or indeed directly participated in violence, we can and will consider using our visa program to prevent that person travelling to the UK we also have a new tool in our armoury, which is um, human rights related. Sanctions can be placed on an individual. You will see later this morning a statement um, on the elections from our development minister and African minister, Andrew Mitchell, and there'll be, there'll be a clear statement on this which will be coming out this morning. on the rendezvous TBTs on Top Ghana Talk Radio. Another matter we for here. They say one froster. Froster we get liver. Froster with the show level. They don't get them the fraudster he go dey impersonate nollywood actor bolanle ninalowo some people dey <laughs> some fraudsters dey dem sha get mind na the other day dem catch one fraudster wey go dey impersonate buhari last week wey i come here I've been telling her, say one froster, then Gideon. After we go the impersonate soldier, you get liver. Go the impersonate army. Some of una know the fear. Una know the fear. Una shall get mind. You no see police. make you go impersonate. At least when those ones catch you, then say police be our friend. Then go treat you like their friend but military those ones those people wey dey vex dem get anger issues. was the matter take they go? Then say the froster, in them be destiny, it be no Igbinosa. Then carry and go court. After we be say EFCC Gideon, they can ask him, why you do this thing where you do? He say make the no verse. He say na Satan, na Satan push him. They can they ask him, which kind Satan push you? He no gree talk after we dem carry the matter reach court court come talk am say no wahala since wey be say you don plead guilty at least you acknowledge say this crime wey dem talk say you commit you commit am true true. the judge wey sit down on top the matter e con sen ten ce am to two years imprisonment dem con give am option dem say if you no know fit go prison for just two years pere no worry you fit pay fine one million naira just pay the fine you go dey free at least dem give am option some people no get the leverage of say make dem collect option. una wey dey impersonate people make una stop am e no good but if you still tell dem dem no go gree dem go still follow you argue some people dey dem go commit crime today you go catch dem tomorrow the day wey follow dem go still commit that same crime. e get one guy wey dem catch one time person go thief phone dem catch am dem sen ten ce am some ngo come waka go the prison wey dem put am dem go plead on im behalf appeal the matter then bail am comot that same day where they bail am comot then still catch up where he did. He commit that same crime. some people know the year word. Top stop the naira city matter. ogun state bankers forum dem talk am yesterday wey be february twenty first. dem say every bank wey dey for ogun state make dem shut am down immediately according to di matter na so we dey yesterday we dey day before yesterday we start to dey see video we start to dey hear noise see people then start to dey scatter banks dey burn down banks dey destroy bank properties then start to dey loot bank for ogun state. dis one na just shortly after wey be say buhari tok our dear president wey be president muhammadu buhari e talk am say make nobody dey spend the five hundred naira note wey be di old one na only the new one na you na fit spend e no come stop for there e say the old one thousand naira note make nobody dey spend am again only the new one thousand naira note e come say both the old two hundred naira note and the new two hundred naira note make una dey spend am ogun state governor e come counter buhari e say di pipo wey dey for ogun state make dem dey spend dat money wey buhari say make dem no spend e say any bank wey refuse to collect dat old naira note e go lock am down afta wey be say cbn dem don carry di amount tok am say make bank no dey collect di old naira note again anybody wey still get old naira note make dem carry am come cbn office but di govnor wey dey for ogun state e tok di opposite pipo provoke dem start to dey disturb properties destroy properties on top yesterday e get one video wey we gather on top di destruction make we see am at di come. wọ́n sun ọmọ ọkùnrin jésù tán everything everything. ọ̀gá gbogbo èsì So this is the level of destruction. They destroyed everything. Burnt down my two ATM machines. They burnt them down. outdoor unit. All the outdoor units, the compressors, everything. They removed it. They removed it. Everything. They removed it. They removed it. All the pumping machines. They went. They went into into the pumping machine. They burnt down up the pool, the pool house, everywhere, looted everywhere. Like diesel tank and the generator burnt. Everything. They, they stole the pumping machine. They went there, the two pumping machine, they took it. And they burnt everything. They burnt it down. So we are trying to put out the fire. So this is fire coming from inside, inside the toilet, inside the building. So nobody can go in now because they burnt down the branch. So nobody can go in. Look at smoke. This is smoke coming out from the toilet upstairs. This is smoke coming out from the marketing units upstairs. They burnt down everything. Everything. We tried calling the fire service. Nobody responded. So myself and my and my GROs were trying to put out the fires ourselves. This the two ATMs have been burnt they drove away one pool car they burnt it they burnt it to ashes at uh, Sterling Bank in front of first uh, Sterling Bank there that's where they burnt the pool car burnt down everything. According to the report, we enter our hand more than 10 banks. Nine days people burn down for Gun State. But waiting you expect. After we be say president talk, governor come comot talk the opposite, come the threatening banks, say any bank will no obey him. He go shut them down the day wey follow citizen comot dem start to dey shut down banks wetin una expect if na some country wey their head correct wey dem dey do as normal people suppose dey do by now dat governor e for don dey answer questions by now or make e dey face charges or make dem don bundle am comot for office na the same thing. el-rufai do for kaduna state buhari tok yon. own buhari do national address He address nigerians el-rufai come He do state address Talk the opposite way. buhari talk on live television for some places where their head correct normally for this africa the same juju where they worry nigeria Now the same thing they worry them for kenya if you can't go ghana now, na, still the same juju you can't go south africa e plenty there across africa now only baba god wait there for heaven na im fit save africa. Thank you. dey go on break i say make i remind una sharply sharply we dey do giveaway on top nigeria rendezvous na only two questions na we give una when did nigeria become a republic that one na the first question the second question what is the capital of nigeria carry your answer waka go facebook go youtube go drop am for there with your mobile money number and the hashtag ghana talks radio gtr nigeria rendezvous. i wan go drink water after i drink water finish i go play song after the song i go come back i dey come. ghana talks radio ghana talks radio this is big. Yeah. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. This is big. This is big. ghana talks radio a ɛwɔ uk aburokyimaa mu ɛna afei ɔman ghana mu ha ɛde sound system mekyerɛ spinning machine papapa a ɛfiri amanane aba bɛgu ɔman ghana mu ha ɛti sɛ woyɛ ayie woyɛ engagement woyɛ wedding woyɛ birthday party political parties a moyɛ rally sɛ moyɛ asɔre a moyɛ crusade sɛ wobɔ carnival or any kind of event na wopɛ spinning machine papapa ɛbɔ a sound no mu ɛdɛ deɛ a ɛneɛ mekamfo gtr sounds ɛde ɛma wo yɛwɔ live band nso a woto nsa ɛde frɛ yɛn a yɛbɛtumi aba bɛboa ama wo dwumadi a wowodie no nso atumi ayɛ kama paa yɛwɔ nkran poponi mantamoa Anya, apɔnkye hotel ɛhɔ pɛpɛɛpɛ ɛna yɛbutuo wodea ne sɛ wobɛfrɛ mpanifoɔ ɛwɔ 0546 960510 gtr sounds ɛmu wɔ dɛ angaza Talks Radio. Ghana Talks Radio. This is big. Yes, more cool. More, more music. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. This is big. This is big. do yeah, do yeah. This kind of love, say they do my body, na na It they oh. make me one day around you, na na na. Oh. Dance to my conto, make you banana. Oh la, choro, choro, choro, choro, choro, choro, choro, jara, choro. Never leave me when I need you by my side. I'm all I just sucker when you can. not oh kind of more, why just sucker. Me, I go love you all day, love you all night, all the time, yeah. yeah. a deep ride on it. Every night she says she just want to climb on it. See her skin smooth with they put design on it. Wow, wine. Baby girl, I know you want a deep ride on it. Every night she says she just want to climb on it. See her skin smooth with they put design on it. Wow. Daughter, I'm a daughter one time now. Ah, ah, I saw you there. I'm a, I'm a daughter two times, two times. jim jim ewepụta kashara n'elu maka na onye na-ekwere Did my money, yeah, better did And I'm on the fair. You money for doing cigar waka. Get that foot in a rad fair. You go doing cigar level. you gonna do it, cigar level. ya so na wawa wana gada mama wabeli je ya nana irikubule wana toskana na kuzo makakapinta afidi mpafwe gele kiria anwoke butike no mu wada fina tisia the boys le beef na nge uya mana toto emesa walono no fe maya tona toto ashe maya tona toto ibe chikoya I I'm quite level silisi ɛkɛnɛkɛ na ɛtukwu na hustle ɛmɛkya pɔtife ɔnwụ ife dị iche fam egbe na egbe na onye ji egbe na agba egbe and onye ji ego febe ego onye ji egbe agbawa egbe guy in the wings. just in the wins ụdị ife na-eme na movies conscious ụcha na the wins asaghị of nwụlụ So the wins ọkwa nkụ ọkpọwa muzubis the convoy that we moving conscious ụcha ah, na the wins I'ma mmadụ anyụ anyụ mana ọ bụ maka na ọ dagba mmiri dịrị eme mmanụ na manifest manifutu wisigakwaka kidafuzimara nife iyoko tuwisigelebulu ifugona tuwisigelebu kedife na twasila nioku ifugona tuwisigelebu kedife na tatila nyanya ifugona tuwisigelebu

Niger Rendezvous with Cousin Legendary is live. just to join us. Na Nigeria rendezvous be this on Top Ghana Talk Radio. Na here we dey give you every story, every news, every sengemenge where they come out from Niger. We dey carry and con your domot unfiltered. I say make a remind you now. The giveaway where would they do today? We dey do one for Facebook. We dey do one for YouTube. The question wey we carry put out when did nigeria become a republic that one na the first question second question what is the capital of nigeria waka go facebook go drop am for there come still go youtube go drop am with the hashtag gtr nigeria Devu hashtag ghana talks radio come add your mobile money number join asemeka hintuna i go dey pick two winners from facebook two winners from youtube so if you no win for facebook no worry you go win for youtube just in case if na only facebook you put your answer carry am go draw for youtube May you for fit expand your chances of winning. as the matter take dey go on top the election wey dey come up this saturday our dear president president muhammadu buhari e don urge nigerians e don beg nigerians e don plead with nigerians say make una vote for tinubu wey be apc presidential candidate Make una no forget our dear president, Ian Buhari, Ian Tinubu, then they for the same party. Make we hear what Buhari talk at come. I'm not a contestant in this election, but my party, the All Progressive Congress, has a candidate in the person of Aswaju Bola Ahmed Tinubu. As I mentioned before, Tinubu is a true believer in Nigeria who loves the people and the development of our country. I am calling on all of you to vote Aswaju Bola Ahmed Tinubu. He is reliable and I trust he will build on our achievements. Finally, I want to once again assure you that I am fully aware of the current hardship you are facing as a result of some policies of the government which are meant to bring overall improvement to the country. I am appealing to you to exercise further patience as we take appropriate measures to ease these don ginger una e say make una comot make una vote make una support tinubu but dis same apc pipo i no dey understand their matter. tinubu wey be apc presidential candidate di same party where buhari wey be our president di same party wey all of dem gather dey tinubu come dey yarn buhari e say buhari government no get brain dem no get sense e say dis same pipo dem carry nigeria nigeria's currency from two hundred naira to one dollar dem carry am go eight hundred naira to one dollar according to tinubu e say dis same pipo dis dia naira policy wey dem say dem wan dey implement e say na rubbish e say dem no think am wella. Ah. adam soshomole former edo state governor e still dey blame buhari as of yesterday for where e go campaign see as e dey insult buhari e say buhari time don expire say this thing wey buhari dey do for that seat wey e dey e say na rubbish e say e no make sense dem don too insult buhari The kind insult wey dem give buhari na something wey i no fit carry my mouth talk but these same people, dem dey for the same party but dem still want nigerians make nigerians vote for their party so the koko be say apc wan save nigerians from apc i know they understand. na apc be protagonist na dem still be antagonist who go win make una no forget This election wey they come na one chance this kind of opportunity no be every day we dey get am no be every day this kind of opportunity dey come once we miss am this time around the next eight years now we go get another chance and by that time e no go still dey sure na where we dey beg our people make una no go sell una vote if you sell your vote for 5000 naira even that 5k by the time when you go buy two cups of rice buy two eggs buy indomie hungry man maybe even talk say na indomie belleful na you buy come buy one fanta You e don't finish. if you come say make you carry the money go market you wan cook correct egusi soup by the time wey you go buy 5k you go still need additional 7k to complete the money to cook that soup wey you wan cook that one na for the nigeria wey we dey today but before before i remember those days wey be say with one thousand naira you go cook correct soup and your pot go full Where where? the way where the hunger take dey for nigeria nowadays even poor man they complain rich man they complain the people where they for middle class those ones sef they complain nobody they safe. thank you Madam waiting for here. Then see 17 passengers. By the grace of God, by the grace of Baba God, wait there for heaven. They don't rescue them. After we be say the boat where they day inside, it e turn upside down. Then when we say the boat capsize. According to the matter, wey happen on top monday twentieth of february around seven am early in the morning wey people say make dem enter boat waka go where dem dey go as dem dey go at least no be the first time wey dem go enter that boat as dem dey drive dey go on top water suddenly na so the boat turn upside down everybody wey dey inside the boat The whole seventeen passengers everybody fall enter water as baba god go do am una know say normally When baba god wey dey for heaven when he ready to do he no dey do half He no dey do quarter He dey do am hundred percent as baba god go help these people. Lagos State Waterways Authority, then they around their office on top the water. E no too far from where the accident take happen. Sharply, sharply. Na so dem rush enter water, save all these people. No single passenger die from this tragic incident. another matter wey dey for here nigerian singer will be portable i know say plenty people know sabi who be portable although dem sabi the person wey dey bear portable but when you mention the name portable plenty people know sabi who be who the person be in case if you dey wonder say who be portable you sabi that guy we sing Zazu, Zazu Ze. Now be the person we would talk about. I remember the first time when person ask me, say this guy, this guy we singing song, wetin be name? I say name na Portable. He say ah uh ah, -uh. but the guy no look like person wey name suppose be Portable. He say that name the name no fit the face it e no fit the character but it e no matter it e no matter when you see portable you go sabi say e dey portable true true. as the matter take dey go portable come dey lament after we waka go do show people come carry fake money then spray am He come dey cry out he say ah ah which kind juju be this? make we hear wetin talk dey come. ẹni ṣoríire ìlú ti dàrú o ọkọ̀ gbogbo yóò ní balẹ̀ ṣẹ́gbẹ́ so una don dey print money nobody me sef i go go buy machine wey dem dey use print money na so i go show for sagamu yesterday dem call me for show ọmọ ìyá mi dem no spray original money see money wey dem spray superstar mi ò mi léyìí o they don dey print money for their house o ìjọba ló fà á uncle buhari where are you see wetin you cause ṣé na original money be this or fake ẹ ní sóríire ọkọ̀ gbogbo yóò ní balẹ̀ mi náà agogo buy machine printing machine money making tẹ́ǹgbọ́ you know see money na tẹ́lifíṣàn na fake àbí ah dore this is dore ah ẹ̀ka yìí tẹ wọ́n tún dáǹsì rẹ o. If you look one of the, those notes wey Portable hold for that video, then write Ekaete want to dance. I con dey wonder which kind Ekaete be dance wey dey dance on top Nigeria note which kind juju eka ite which kind dance eka ite wan dey dance again on top fake currency e come dey call on uncle buhari our dear president our bubu e turn am to uncle wahala another person papa na another person uncle another person uncle e fit be another person grandfather last, last, everybody good, you're right. But waiting portable no understand. That money when they call fake, na voucher. As people take the drone for Niger now, due to the scarcity of the new naira note, waiting people they do if they host party you go print something wey some people dey call voucher you go print am like money write anything wey you wan write on top am so once person come your party if the person know say e go spray e go transfer money give you you come give am the voucher the equivalent of the money wey e transfer give you that one be say once person come e come talk say e wan spray 200k for my party I'll come give am voucher. What that 200k? You can't transfer the money give me. So once the party finish, anybody will get that voucher for hand, he go go redeem am, then go transfer money give am. You can't drop that voucher. But unfortunately, Portable collect voucher but e no sabi say e suppose go redeem am later some people go dey talk dem go say education is a scam i dey tell you education no be scam if we dey talk about education no be to dey blow english some people dey wey dey blow english from today reach tomorrow but when you examine those people mentally They're not too normal. They're not too sabi normally. But unfortunately, for this side where we did for Africa, once person enter room wey e start to dey blow english plenty people go assume say that person na him get sense pass but unfortunately no be the case another matter wey dey for here media personality toke makinwa according to wetin toke talk i con dey wonder na every day they wonder till today i still dey wonder but i dey pray say by tomorrow i go stop to dey wonder because these people i know they understand e come be like say plenty of these people they don't give up on top heavenly race nobody dey talk about heaven again na so so knack knack knack matter anytime wey dem go talk na gbola dem go talk tomorrow na knack another day pregnancy baby daddy with all the problem wey dey for naija according to toke makinwa she say to dey knack with broke people na that one dey sweet pass because broke people dem sabi satisfy woman e come say rich people you see those guys wey get money die dem no sabi knack dem no sabi satisfy woman make we hear wetin she talk at the come. 80% of Nigerian men do not know what it is to please a woman. Like the technicality, I can almost tell what comes up next. You kiss, maybe they rub you, on your neck, Then they touch your boobs. Mm. But hmm. even the, the boobs, the they don't, they don't, they don't, time, they don't do spend it. time there. Do you understand? They just, mm. Then and then they all just want to get in, no, get out. And then you see the guy say, ah, that yeah. Hmm. was good. What was good? Nothing was good. It was too short. it was just like. It's not even about the length. For it's, me, it's just like. It was not intentional. Like, and then the wealthy the guy, the wealthier the guy is, especially oh, wealthy Nigerian God. men, the yeah, I feel like broke sex how amazing. Because the guy has nothing to offer. <laughs> Do you know what I <laughs> mean? But the fact that he's oh my yeah, God. like when you're when you're sleeping with the broke guy, he gives you everything. everything because he's he feels like pleasing. that's the one thing he can offer. But a guy right? that has money, you will just come. They feel, feel as if I'm new, I'm a fine boy. Uh, uh you ah, should, you should well, be checking out fine boy. Uh, <sighs> we just talk, mm, just they don't even mm, foreplay. Mm, then they just mm, get hmm, the deal and it's hmm, over. Wahala well, no they finish. You see this heaven matter. E sure me die. Say protest go happen for heaven. When time reach, when this protest go start, you see Angel Michael, Angel Gabriel, they no go fit stop the protest. We go scatter heaven. Because waiting go vex me pass when we reach heaven na when i start to dey see some people wey i know say dem no suppose enter that heaven when i start to dey see dem for heaven we go scatter everywhere. according to toke makinwa she say eighty percent of nigerian men dem no sabi do. Ah which kind talk be that that one na yeye talk how many percent she don't test make we ask am na the most important question be that you where they do statistics how many percentage now you don't test as she did like that one percent of nigerian men if dem ready to use token test am today she no go fit stand how many be her body but make we leave that side. Nollywood actress Angela Okorie. She don't talk the reason the only reason wey no make am send her pikin go school for abroad i know say some people wey just wan marry dem dey reason am say dem go send their pikin go school for abroad as you dey plan am as you dey reason am you suppose sabi say anything wey get advantage that same thing still get disadvantages. angela come dey talk she dey give her reason make we hear what she talk at the come. and my major fear and that's the reason it was so hard for me to relocate my son abroad is because of what they are teaching children in schools right now mm. abroad they are teaching hey. kids on how to be homo uh-huh. they are teaching them a lot of things on how to you're a man you can actually live like a girl and change the the other side mm. and become a girl from being a man you know, they are teaching them a lot of things that I don't want my son to learn hmm. and I don't want my son to be. Mm-hmm. Do you get it? So it's it's really it's really a problem. Anytime where this kind of conversation starts, where person can start to the talk in mind. Some people go start to the some people go start to the say that person they discriminate. once you talk your mind then go say you did discriminate and discrimination no good normally e no good but at the same time people suppose they talk waiting dey their mind according to waiting okorie they talk she said those people wey there for abroad those schools wey there for abroad Then they catch those picking young. Then they teach them from kindergarten to primary. Then go they give you option which one you want be. And this one no be say allegation, no be accusation, no be say person they formulate them. na reality. Then go they ask pikin which one you want be. Then go they test more pikin dem fit dey tell dem say no be say dem fit na wetin dem dey tell dem dem go tell dem say shey you sabi say you fit change wetin you be you get option you can choose to be a man or a woman dey come dey tell some people say dem dey trapped if dem dey feel like say dem dey trapped in another body dem fit escape from that body wey dem trap dem enter to another body so just in case if you dey plan am you wan send your pikin make e go dey school abroad reason am again. we still sabi say plenty people dey do homeschooling you go carry your hand teach your pikin wetin you wan make me e learn the people wey go teach am dem go come your house come dey teach am for there. But where this word they go? Where this word they go? We don't know. The people will get power for this word, then they carry us, they go where we don't know. And we still they follow. Because we no get option. last matter with my front This one a serious matter where plenty people done the debate They done the debate am since the beginning of time and I sure say by the end of time dem go still the debate am according to one pastor he dey tell women make una stop to dey sell una sef very cheap to men make una stop to represent present una in a cheap manner make una put value on top una sef make una stop to dey chase dis men at least make una dey relax make dis men start to dey chase una make we hear wetin she talk at the come. Even as a single lady, you see that you're more matured than your peers. When they are running, running, looking for man, looking for man, you sit and cross your leg because you're a queen. And when the man comes, he understands that he's dealing with a special breed. Don't sell yourself cheap. Every day you are going to sleep in his house. Plus the day when they knock on you, go there. And then you wonder why he has not put a ring. Men are hunters. They like to chase. So sometimes, my dear, yes, you love him, you love him. I love him, mama, I love him. Sit down, let him chase you small. according to wetin she talk she say men are hunters uh-uh. i con dey wonder which men because i sabi say hunter suppose get gun but me i no get gun i con dey wonder maybe i no dey part of the men wey be hunters maybe na farmer me i be because e dey possible make you be farmer make you no be hunter e still dey possible make you be hunter make you no be farmer e con get some pipo as dem be farmer dem still be hunter dem dey. wetin we no go see for dis life wey we dey so. at least make una dey calm down make dis men dey chase una i come dey see some comment yesterday some people dey comment say the men of nowadays dem no dey chase and na true person like me once i toast you once you no gree you come tell me say you go go think about am no wahala go think about am when you get the answer hold am i no want. some people go to toast babe six months two years on top one babe. once i ask you out you can't tell me say you won't go think about them you won't go consult the oracle no worry once you get the answer just hold am use am whole body. Now here i go to finish matter today on top nigeria rendezvous. the next time where would they come your way Night be this saturday wey they come from 12 to 1:30 pm for any information where you need go our website ghanatalksradio.com no forget follow us on all social media platforms at ghana talks radio go join our fan page for that site plenty giveaway day waka go facebook Search for Ghana Talks Radio fan page. Congo Twitter. Ghana Talks Radio fan page. Join. Enjoy our giveaway. Now free of charge. We know they charge anybody money. As per the questions, what throw away commot on top the giveaway for today? The first question When did Nigeria become a republic? The answer, na 1963. For some of na we no sabi. Na for 1960, nine Nigeria gained independence. And by 1963, Nigeria became a republic. But shortly after, we still get coup d'etat. Basti 1963 Nine be the date the original date when Nigeria again became a republic as per the second question what is the capital of Nigeria the answer it e is very simple Abuja although plenty people don't know say nigeria capital na im be abuja i don talk to plenty people wey i ask dem wetin you think say be the capital of nigeria dem tell me say na lagos because say lagos dey popular pass abuja plenty people come assume say since wey be say lagos dey popular na im be the capital of abuja but unfortunately according to record or according to waiting with sabi according to history lagos was once the capital of nigeria but unfortunately dem change them. dem carry and put for abuja because abuja dey for the center of nigeria They can't carry and put for there say make dem put the capital for the center, so that anywhere wey you dey waka come from across nigeria you go know say na the center you dey go. our winners for facebook our winners for youtube Nobody, we don't see una hand we don't see una answer we go credit una na four winners two from facebook two from youtube make i dey go my name be kose legendary. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. This is big. Yes, more cool. More, more music. Ghana Talks Radio. Ghana Talks Radio. This is big. This is big.